o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso maira mothibi o tswang ko uccsa mo mabatho le kae mma re teng tlhe ei a re tshimolole beke monate tlhe ka mahoko a wa monate a thotlwetso ke a leboga mma a setse tšhono ya go dumedisa bareetsi gompieno re tla itshetlega ka corruption mo nageng ya rona bagaetso corruption ga ke ka e tlhalosa tota ke mokgwa o wa go tlhoka maitseo le mekgwa e mete ke gore to lack morals mo nageng ya rona corruption e setse e tsabetse mo e leng gore ga re itse gore re sengwele ga re tla fela kae e, go e ntsha mme go bontsha go tla re ka dingwaga tse dintsi a re lebeleleng gore ke eng se se ka tswang se susumetsa corruption mo nageng ya rona motlhomongwe batho ba ba corruptang puso kgotsa setšhaba ga ba lebeletse phoso e ba e dirang ka gore ba bona ba sa bolaya motho kana go sa ke ba dipeletse so e nna ke it is a victimless crime so mo go bone gongwe sa ba ipone molato ba bonagela go tshwanetse gore ba tsenye dinala mo makuleng le dithotong tsa puso mme gone sa se gore e victimless community ke yone e gore gantsi e safarang ditlamorago tsa corruption gonne e, e, e, e ama mafapha a tshwana le ya thuto le ya pholo ka ntlha ya gore ga bana ba sena dikarakelo tsa thuto seemo sa thuto mo go se ya ko tlase drop out e ya ko godimo ka moso re nna setšhaba se se sa rutegang se sa kgone go itirela fela jalo le ka pholo maloba jaana go utlwala ga disireletsi tsa batho ba pholo madi a na tshwanetse a direke go tsentse dingala mo go one nagana fela ga mooki le ngaka ba eme ko pele ba tsireletsa motho kgatlhanong le bolwetse ba covid bo bo bolayang bone ba sa tsireletsega gore go utlwalega jang mo setšhabeng a re tla go felwa ke baoki di dingaka ka ntlha ya bofafalele bo bo dirweng ke batho ba ba sa rateng naga ya bone people who, who are not patriotic go heleletsa batho ba shule fela ka ntlha ya corruption jaanong bone mo ditlhaloganeng tsa bone ga ba kgathale ka gore ga ba tshware se sengwe gape se se susumeletsang corruption ke yone eo lack of confidence management in our country ga re bone go na le batho bangwe ba ka nnang sekai mo setšhabeng gore ga o le leferefere mo pusong ditlamorago tsa teng ke e o tla kgwatha o tla panisiwa ka tsela e, e ntseng jang poor conviction rate batho ga ba tshware jaaka ke sa tswa go bua poor moral fiber tota mekgwa ya rona ya bogologolo ya poigo modimo ya ka re re setšhaba se se boega modimo re setšhaba se se na le maitseo a mantle mongwe mo go yo mongwe dilo tseo di hedile mo setšhabeng sa rona no role modeling especially from leaders baeteledipele ba rangala ga ba sentse ba defensive o gore ba corrupt and arrogant to the core ba ga gore re ka tsala re reng ga re tlhompota re boiga sepe batho ba bangwe ba tsenela mo pusong kana mo dipolotiking just to pursue personal financial interest kgotsa go tsenela ditšhono tsa go ikhumisa ka patiko ba patika bahumanegi ka jaana ba tsaya matlole a tshwanetseng ba thusa bahumanegi ba ikhumisa ka one re hetokile setšhaba se se hype materialistic se se consumerist kore re batla go ja fela re sa dira re batla go nna le dithotothoto le madimadi re tshelela mo manegolebong a re sa direlang re tsentse dingala mo matoleng a puso a nong a tshwanetse go thusa bahumanegi ba jaaka bakeresete a re ikgopotse ka monna nehemia yo ne a re a tswa botshwarong a boela go ga bone ko jerusalema a itlhela dipota di ule go le matlotla a utlwa botlhoko a betwa ke pelo mo ko morago a boloka ditsema le banna ba aga sesa gore go nne le tswelelopele reconstruction and development ke selo se bogologolo re tlatlhile go bona mo nakeng ya rona a ba a bua a sireletsa ditshwanelo tsa bahumanegi ba ba neng ba tlhokofadiwa ka ntlha ya corruption batho ba ba namela le dithata ba ne ba thopa bahumanegi ba ba thopela lehatshe le masimo ba ba adima madi ka tsadiso e re ga mohumanegi a sa kgone ba a busa be ba mo gapela dithopo tse a di diretseng ka bothata go go sena tswelelopele ko lehatlheng mme monna o modungwana a dira ka ene a ema a dira pharologano re tlhoka banna ba ba ntseng jao mo setšhabeng tsa rona gore ba nne ba tlise pharologanyo mme mongwe le mongwe wa rona a ka tlisa pharologanyo a re ka ema ka maoto ra kgala corruption ra ema ka maoto ra rata naga ya rona le baga rona ke a leboga moreetsi modimo a ne le wena a re segopatse modimo a thuse naga ya rona re tlhabologe re boele ko bokeresteng naga ya rona is e predominantly christian country gompieno re tlhabee ke ditlong go bua ka modimo gonne re ipatlela temo ya lehadi gompieno re tla thusega moreetsi re tla boa re tirela ka moso ke a leboga tlholang sentle e ra leboga tlhe mme maera mothibi ke a leboga maitho